iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ndabasuhuje mwese inshuti muduteze amatwi ndi jeffrey mutagomba ikaze mu biganiro tugiye kubagezaho muri aka kanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki nk'uko mubimenyereye ikaze mu makuru yo muri iki gitondo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyohere mu burundi aho umukuru w'icyo gihugu evariste ndayishimiye yemeza ko nta mafaranga ahagije ari muri za banki aravuga ko ibintu bikomeje gutyo ntawe igihugu gishobora kwigeza agasaba za banki guhindura imikorere inkuru tubaza eloge welikaneza haheze iminsi perezida evariste ndayishimiye ahura n'imirwi itandukanye irimo abagize inzego z'umutekano abatwara ibisata byo kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta hamwe n'ibigo bijejwe iterambere ry'igihugu muri iyi ndwi yahuye n'abatwara amabanki y'ubudandaji umukuru w'igihugu avuga ko bibabaje kubona amabanki mu burundi yamatanga amaraporo yerekana ko buri mwaka yunguka kandi akora neza kandi abakiriya bayo bataronswa amadeni uko babyifuza mu gihe atakindi yashyiriweho atari abayitura yitanga ko akarorero ko ashobora kubura miliyoni mirongo itanu kandi kuri konti yitwa ko yafise ko je nimbuye ibiraya simba naremwe itunga ni kuko ntabona iyo birete nirondereye amahera yanje sinimbura munsi y'itoni amajana abiri z'ibiraya muga nk'ubu noza kwironderera miliyoni mirongo itanu muri banki mwe kuri konti yanje mwoca muvuga ngo ntayo tuguha none yagiye ko ari iwanje rero nico gituma duca ruja kuyagegeza yagiye si gwanje ikibazo rero gikomeye uwo mwitwarariko w'umukuru w'igihugu c'u Burundi n'abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye barawufise nk'abo mu kiyaya cimbo bavuga ko akenshi baronka munsi y'icya gatatu cayo baba bifuza kubikuza vyarambaye ko cane vyarambaye ko baca bambwira ko ari iteko rya berebe bambwira ko ntashobora kurenza iraki zitatu kandi ariko ndarutira amafaranga yo kuza gutemesha umuceri vyari ngombwa ko ndotera umuriyoni bambwira ko ntashobora kuronka umuriyoni ndotera iraki zitatu narasavye ndakoma amashi biranka urumva rero ko n'akamara amaza ni naco gituma jewe umenga gusubira kubitsa amafaranga niyo umugambi wanje muri banki umenga ntivyonyorohera kuko nta rubasha bukiyafiseko ahubwo umuntu ashobora no kugira iciyumviro c'uko ayo mahera yiwe yobashobora kuyabika mu nzu kuko ayo ari mu nzu uyakoresha uko ushaka abatwara amashirahamwe yo kuguranana nabo nyene bavuga ko bibagora gutahura kubera baheruka barungika amahera aja muri banki nkuru y'igihugu bizigiye kongera kuyaronswa ko ariko rukaburwa baha Telesfo Ndayishimiye ni umukuru runani rw'amakopeke mu Burundi ruzwi nka Fenakobu muri iki gihe giheruka twarakoze igikorwa cyo kwegeranya amafaranga turashobora kwegeranya imiliyaridi zirenga ijana na mirongo ine twarara tutaryamye ijoro n'umurango ayo mafaranga duhejeje kuyashikana mu mabanki komerisiyare ntitwasubiye kubona n'urufaranga rukoroka avuga nti none amahera twegeranije none ubu yagiye none mushaka tuyazane tuyakuyehe kandi yaciye iyo nyene atasubiye kugaruka abandi nabo nka Marie Louise Kamikazi umuyobozi nshingwabikorwa mu runani rw'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu Burundi barafise ico basaba umukuru w'igihugu ukwihaniza bamwe mu bategetsi babuza abanywanyi b'amashirahamwe yo kuguranana kuriha amadeni bitwaje ijunja bafise mu gihugu muri kino gihe himirije amatora ko yibaza ko ibintu bishobora kunyuka inzego zijejwe intwaro arabaz zofasha cane amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu gikorwa co kwishuza ingurane ivyo nagomba tubishimikire ko mu minsi iza tuzotangura ibikorwa vyo kwiyamamaza kandi birakaba mugabo muri ico gihe hariho abantu bafata bakavuga bati jewe rero nimwagira ukunuku nuku n'ahajya mwahora mwishura nzobakingira ikibaba ntimwishure perezida ndayishimiye yemeza ko burundi buzingamitswe na bamwe mu bategetsi n'inzego bari bakwiye kubushayura ko vyatanguye 2017 kesi kiyendike ke lesheke di puci atariyo yaciye ibandanya dorotre maniere ikaba kontinuite yo guhenura igihugu birashoboka hariho abantu bura n'urubanza babacira vure jari hari igihe urondera uti none nk'uyu ntunayita circumstance aggravante ngira ngo ni ni aggravantissime kuko vrema birateye isoni oya niwiyumvire umuntu wo muri obere amakati umaze kubona kazi tatu organize par robert kaya mbere yoyo ni jewe nayifatiye muri fragrance narayiboneye mugabo hageze kuburanaga urarondera icyo mwagiriza ukabura aho baharura nko bagaharura enkari kadedwana muri mu ikamyo truwakara niho idedwane bagashyirako sire kugira imodoka ico yigira directe sans aucun problème twarabifashe mugabo Gabriel Ofsiri umukuru w'ishiramwe Rikome ahanura abategetsi kutidoga ahubwo bagafata ingingo situwasi imeze nabi cyane leta nifata ingingo ntibavuge nko muri nka opposition mugabo bafata ingingo kuko bagiye kudenonsa orikomi ikadenonsa imigambwe y'umuyobozi ikadenonsa umunyagihugu akadenonsa abantu twese tukidoga none gahinda turaza dufashwa nande none turasabye ijambo umukuru w'igihugu yavugiye murambya abantu bose barikurikiye kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka hahinduwe inoti z'ibihumbi bitanu na cumi mu burundi abakiriya b'amabanki ya katari gake baridoze ko bataronka amahera ku rugero yifuza perezida ndayishimiye yari yatangaje ko iyo ngingo yo guhindura izo noti nkuru nkuru mu gihugu yafashwe mu ntumbero yo guhasha akarwi ko abantu yavuze ko batarenga ijana bakumakumye ubutunzi bw'igihugu babubika mu mazu yabo agira ati umunsi umwe muzovyibuka yacitse impapuro eroje buri kaneza ijwi rya amerika Eloge Willy Kaneza. Noneho tugiye mu Rwanda, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yategetse ko umunyamakuru Theogene Manirakiza afungurwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Aravuga ko nta mpamvu zikomeye zituma afungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu. Eric Bagira ubusa yari mu rukiko.
ni icyemezo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yasomye nta ruhande na rumwe ruhari mu baburana hagaragaye abavandimwe n'inshuti b'umunyamakuru teogene manirakiza uyobora ukwezi media group ubushinjacyaha burarega umunyamakuru manirakiza icyaha cyo gukangisha gusebya umushoramari aimable nzizera amwaka amafaranga ngo adatangaza inkuru zimusebya ashingiye ku biganiro nzizera yagiranaga na manirakiza mu bihe bitandukanye n'amafaranga yahaye uyu munyamakuru umucamanza yavuze ko hari impamvu zituma akekwaho icyaha yibukije ko mu kwezi kwa cumi uyu mwaka umunyamakuru Theogene Manirakiza yafatiwe mu cyuho n'urwego rw'ubugenzacyaha yakira amafaranga ibihumbi magana atanu mu biro bya Nzizera ni amafaranga uregwa adahakana ariko akemeza ko bwari ubwishyu ku masezerano y'imikorere n'imikoranire bari baragiranye mu mugambi wo kwamamaza ibikorwa by'ubwubatsi by'umushoramari Nzizera ku ibaruwa nzizera aherutse kwandikira urukiko asabira umunyamakuru imbabazi mu ruhande ruregwa rwayiteye utwatsi ruvuga ko yagize inkomanga ku mutima ko yabeshye imana irakiza urukiko ruvuga ko icyaha cyo gukangisha gusebanya gihanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'umwaka n'imyaka itatu kandi ko atari ihame ko cyahanishwa imyaka itatu urukiko ruvuga ko umushingamategeko yateganyije ko cyanahanishwa n'umwaka umwe cyangwa ibiri akavuga ko iyi ngingo nta shingiro ifite nk'uko yasobanuwe n'ubushinjacyaha ku ibaruwa ya nzizera yanditse asabira imbabazi umunyamakuru manirakiza umucamanza ashingiye ku mategeko yayiteye utwatsi avuga ko ari ubushinjacyaha bwatanze ikirego mu nyungu za rubanda manirakiza mu kwiregura we n'ubwunganizi bavuga ko nzizera ikuriye kompanyi amarebe investment limited yamuhimbiye icyaha yitwaje amasezerano bagiranye yo kumwamamariza ibikorwa by'ubwubatsi gusa umucamanza ashingiye ku biganiro impande zombi zagiranaga n'aho bahuriraga nzizera amafaranga manirakiza ngo asibe inkuru bituma mukekaho icyaha yisunze ingingo z'amategeko umucamanza bwana adolphe udahemuka ukuriye iburanisha avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma uyu munyamakuru afungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi avuga ko impamvu zibonetse zose zitaba impamvu zikomeye umucamanza mu cyemezo cye yategetse ko uyobora ukwezi media group ahita arekugurwa by'agateganyo urubanza rukimara gusomwa yamutegetse ko agomba kujya yitaba urwego rw'ubushinjacyaha buri wa gatanu w'impera z'ukwezi kugeza urubanza ruregeye urukiko rukaburanishwa ni icyemezo cyaguye neza abavandimwe b'uyu munyamakuru bari mu rukiko none turishimye tugende tubanze tumurebe turabyemera n'uko tumucyuye ni icyemezo kandi cyaguye neza bamwe mu banyamakuru bagenzi ba manirakiza bwana teogene munyaneza ni umuyobozi w'ikinyamakuru intyoza com gikorera kuri murandasi nari mfite ibyiringiro numvaga yuko byanze bikunze bigomba kuba gutya kubera yuko nakurikiranye kuva bwa mbere agezwa mu rukiko numva ibyashinjwa yego nk'umuntu si ndi umucamanza ngo mbe arijya ufata icyemezo ariko numvaga yuko nta mpamvu mu by'ukuri zifatika zatuma umuvandimwe mugenzi wanjye mu kazi akomeza gufungwa kuba urukiko rufashe icyemezo cyo kumurekura ni ibyishimo navuga kuri gewe ni ibyishimo ku muryango muri rusange w'itangazamakuru ku ruhande rwari rwarafungishije manirakiza rwabwiye ijwi rya amerika ko rwiteguye ibiganiro igihe uregwa yaramuka ateye iyo ntambwe virginia uwambaye inema ni umunyamigabane muri kompanyi amarebe investment limited uyu ni umukobwa wa eugenia nkundabanyanga uvuga ko manirakiza yabahozaga ku nkeke agamije ko bamuha ibibanza bibiri mu isambu ya hegitari zigera kuri esheshatu iri ku Kicukiro Manirakiza yakozeho ibiganiro by'ubuvugizi ego komanda nubwo ngo urumubwire ngo ngewe ubwanjye ndashaka mvugane nawe ikintu cya mbere uzamubwira ni iki namubwira yego icya mbere akambwira icyatumye akora biriya icya kabiri kuvuga ati ndashaka gukomeza kuba umwe namwe tugakomeza tugakundana nta n'ukuntu twatsindagiranye tukagera finali tukajya tubona iriya sambu kubera ubuvugizi bwa tewo urumva njyari ikibazo njye mfitanye nawe Theogene Manirakiza yari yaratawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha arafungwa kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc tugeze mu mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi kuri uyu wa kane habaye umuhango wo gushyingura umusirikare mukuru mu ngabo z'igihugu major gashirahamwe ernest waguye mu butumwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo umutwe wa m makumyabiri na gatatu uravuga ko mu byumweru bibiri bishize wishe abasirikare b'abarundi inkuru irambuye eroje burikaneza uwafubuye kuri uyu wa kane ni umusirikare w'ipete rya major ernest gashirahamwe yavuka mu ntara ya muyinga mu buraruko bushyuye ubuseruko bw'uburundi amasoko yacu atumenyesha ko yaguye ku rugamba ku itariki ya gatanu ku kwezi kwa cumi na rimwe mu ntambara zihuza umurwi w'abarwanyi wa M23 ku ruhande rumwe n'abasirikare ba Kongo n'indi mirwi bafasha leta ya Kongo yitabaje iyo mirwi kugira ituze abo barwanyi ba M23 basuriye gufata umuheto mu mpera z'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bagiriza abategetsi ba Kongo ko banse kubahiriza amasezerano yo gushira mu gisirikare abarwanyi b'uwo muhari nk'uko bari baravyumvikanye amakuru y'ijwi rya Amerika rihabwa na bamwe mu miryango yabuze aho mu mashirahamwe yigenga hamwe n'abagiye kwakira ibiziga yemeza ko n'imiburiburi bamaze kubona ibiziga bigera hafi kuri mirongo ibiri kiretse iyo ntwazangabo ya majoho yafubwe kuri uyu wa kane mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda mu burengero bw'uburundi abandi bose ni abasirikare bato bato hamwe n'igisongerezi kimwe major wiringoma umuvugizi wa gisirikare w'umuhari m23 yabwiye ijwi rya amerika ku muhingamo wo kuri uyu wa kane ko hamaze gupfa abasirikare benshi ku rugamba harimo abarundi yamara yanse kuvuga ibitigiri by'abapfuye n'abafashwe ashimangira ko ari ibanga rya gisirikare ariko yemeza ko mu bishwe harimo majoho gashirahamwe yafubwe kuri uyu wa kane mimi nasema tunashika nyingi sana nyingi sana mateko yawiko nyingi lakini sasa wakati tuna jewe nababwira ko tuguma dufata benshi cane benshi pe ariko ubu nta bitigire novuga kuko urwego rwacu rujejwe iperereza ntirurasuzuma ngo rutubwire imyirondoro yabo n'ibihugu bavamo kanoni hari abapfuye batari bake bamwe baguye ico canga abandi mu yindi mihingo ni benshi bapfuye harimo n'umukuru w'abatayo yabo w'umumajoro yaguye muri izo ngwano umumajoro umwe siyo ntwazangabo yonyene yapfuye mugabo mwumve ko na shefu w'abatayo yabo yapfuye
gusa ijwi rya amerika ntiryabashije kubona ayandi masoko adafise aho ahengamiye yo kwemeza ku buryo budakuka ivyo majoro wiringoma yadutangarije igihe iyo ntwazangabo yasezeranwe icubahiro ca gisirikare kuri uyu wa kane umushikiranganji w'ingabo mu burundi niho yarari umusivile alent ribert mutabazi nta jambo yafashe uwavuze ku izina rya FDNB igisirikare cy'u Burundi ni umusirikare afise ipete rya colonel ejo rya Amerika ryamenye ko yitwa Miburo Colonel Miburo yavuze ubuzima bwaranze nyakwigendera yongera ko ko yaguye mu butumwa bw'akazi mugabo ntiyasigura aho leta y'u Burundi yari yamutumye yaranguye amabanga yiwe mu makambi atandukanye kandi akayarangurana ubwira n'ubukerebutsi n'ishyaka ridasanzwe Major Gashirahamwe Ernest yitabye imana ku igenekerezo rya gatanu mu nyonyo ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ari ku mirimo y'akazi ya misi yose ku itariki ya cenda ku kwezi umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyereke yagirije umuhari wa M23 gusotora abasirikare b'abarundi bari mu ntara ya Kivu y'uburaruko mu itangazo yasohoye yatanze uturorero igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe gitugutu imodoka z'abasirikare b'u Burundi zari zitwaye ibifungurwa ku birindiro vy'ahitwa Kicanga na mweso zarangiwe kurengana n'umugwi wa M23 ivyo nyene vyarasubiriye kuba ku igenekerezo rya mirongo itatu gitugutu muri iryo tangazo yasomeye abamenyesha makuru mu gisagara c'ubutunzi bujumbura kanka ko bamubaza ibibazo koloneli biyereke yagabishije ko ingabo z'uburundi zitazoguma zireza amaboko abasirikare b'u Burundi bategerezwa gufata ingingo zibereye muri iki gihe kandi abasoda b'abarundi barakomeza kujabuka uruzi rusizi berekeza ku butaka bwa kongo nk'uko abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke ihana ububire na Kivu y'umanuko bavyemeza amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse ni uko ibiziga vy'abasirikare bivanwa muri Kongo bitabikwa mu bitaro vy'abasirikare vyo mu Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura ahubwo bishingurwa mu buruhukiro bundi buri hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura amakuru kandi yataremezwa n'igisirikare c'u Burundi avuga ko abazanwa bamaze kumera nabi baca bafubwa butarariye imiryango itababonye Burundi bufise imirwi y'abasirikari ibiri izwi irwanira ku butaka bwa Kongo umuce wa mbere uri mu ngabo z'akarere za EAC mu gihe wa kabiri uri ku butaka bwa Kongo hisunzwe amasezerano yasinywe hagati y'u Burundi na Kongo mu kurwaniriza umwansi hamwe uwo wa nyuma ahanini ukorera mu ntara ya Kivu y'ubumanuko nari imirwi ibiri y'abarwanyi b'abarundi ariyo Red Tabara na FNL rongowe na General Aloyizi Nzabampema kuva mu kwa munani ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abasoda b'abarundi bagiye muri iyo ntara ihana urugabano n'u Burundi iyo mihari ibiri yarigijwe inyuma cyane mbere isa n'itakivugwa ibyagoranye gushikwa ko muri kivu y'uburaruko uburundi busanganywe ingabo mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu bihugu vya somaliya abasirikare b'abarundi bari mu ba mbere bafashe umurwa mukuru mogadisho bawukura mu vyara vya al-shabab hamwe na central africa naho nyene zikaba ari ubutumwa ko nk'uko raporo za onu zivyerekana eroje burikaneza ijwi rya amerika mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida depite ndetse n'abakandida perezida mu matora ateganijwe tariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka muri repubulika ya demokarasi ya kongo byegereje ubutumwa buhembera inzangano amacakubiri ndetse n'ivangura rishingiye ku moko bikomeje gukwirakwizwa muri uvira vedaste ngabo mbere y'uko ibikorwa byo kwiyamamaza bitangira tariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa cumi na kumwe mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu hari aho ugera ku mujyi wa Uvira ukabona ku byapa ku mamodokari ndetse no ku bipangu by'amazu amafoto y'abakandida ku mwanya w'ubudepite mu rwego rw'igihugu n'intara ahandi naho hari aho usanga bateranyije abantu mu nama bamwe batanga impano z'intebe mu nsengero abandi nabo batanga ibitenge mu gihe abandi nabo batanga amafaranga mu bantu gusa bamwe mu bayoboke b'abakandida ndetse n'abakandida depite hari abasebya abandi abandi nabo bagakoresha amagambo y'ivangura rishingiye ku moko bagaragaza ko ari bo bene igihugu harakorwa ibiyo ugasanga abantu bateranye ari benshi ugasanga niho uh, babaheza imyanya bakavuga bagasebanya mm. cyangwa se mu zindi manza izo arizo zose amakwe ahantu hose hari amaseremoni barahurira bakavuga ngo umukandida runaka ni umunyarwanda umukandida runaka ni umurundi niyo yavuye amazi ntarakamuka ku birenge yaje yambutse ejo bundi avuye i burundi ni umurundi ugasanga abandi barabita ko ari abantu bavuye mu zindi ntara badafite uburenganzira bwo kwitoreza hano Uvira babifashe nka sitarateji yo kugira ngo batsinde amatora kubera ko hari abo bagiye babona bakoresheje imvugo nziza bagiye bazikoresha hanyuma bagatsinda zembezembe jean Pierre ni umukandida depite mu ishaka rya MLC asanga ubutumwa bwo gusebanya bukomeje gufata intera ikomeye mbere y'amatora buterwa n'abantu bashaka kwikundishwa ku baturage ceux qui ne savent pas le rôle d'un député ceux qui n'ont pas d'affaires ceux qui n'ont pas de planification n'ont pas abatazi umumaro w'umudepite abadafite ibyo bateguye abadafitiye abaturage icyerekezo niwe wakoresha amagambo yo gusebanya gasore felix nawe ni umukandida depite muri teritwari ya Uvira ku rwego rw'intara mu ishaka rya FRF asanga komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora yari ikwiriye gufata iya mbere mu guhana abantu basebya abandi muri ibi bihe
turasaba amagambo abiri ijambo rya mbere turabisaba abategetsi icya kabiri turabasaba abaturage ku butegetsi turasaba yuko bareba abakandida bakoresha amajambo ahembera amacakubiri n'urwango zaba ngombwa mu bantu bagafungwa nk'uko murage murebe bazana mu bakongomani mu baturage irya kabiri turasaba abaturage kuba amaso kureba aho batora bazabagira akamaro abantu batari mu ntambara batari mu macakubiri bashaka guhuza abakongomani batanu umuyobozi w'umujyi wa Uvira urimo abaturage barenga ibihumbi magana ane kiza muhato ashimangira ko umwuka wo kwita bamwe mu bakandida barundi abandi abanyarwanda bikorwa mu kwangisha abo bantu abaturage babereka yuko atari abakongomani kandi ari bo gusa uyu muyobozi asaba abakandida depite kugaragariza abaturage imishinga babafitiye badakoresheje amacakubiri cyangwa se babesha abaturage ko bazabubakira imihanda n'ibiraro mu bindi bihugu tubona aho twabaye mu myaka igera kuri mirongo ibiri umuntu ari wo wigurisha ku bandi ashaka gukorera abandi adakoresheje amagambo yo gusebanya ndetse n'amagambo y'ubuvanguramambo ndani ya taifa letu.
twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri aka karere ntibyadukundira gusa amashyirahamwe arimo sosiyete sivile imishinga irimo za benevolencia urwego rw'igihugu rushinzwe amaradiyo na za televiziyo bikomeje gukangurira abaturage n'abakandida depite kwirinda imvugo z'amacakubiri ndetse n'ivangura rishingiye ku moko muri uvira abakandida depite ku rwego rw'igihugu mu matora ateganyijwe tariki ya mirongo ibiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu ni magana abiri mirongo ibiri na bane imyanya baharanira ari ine vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
bakunze baradiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda abunganira mu mategeko polin mutabaruka wigeze kuba burugumesitiri wa komini rukondo mu cyahoze ari perefegitura ya gikongoro ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside barasaba urukiko rwisumbuye rwa nyamagabe kumurekura agakurikiranwa ari hanze nyamagabe eric wagira gusa bwana pole mutabaruka arareganwa n'umusaza ruberi gahigi ababunganira mu mategeko jean bosco sefu ntirenganya disimasi butera na adiyeri mbanziriza barasanga aba bagabo bagombye guhita bafungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze aba banyamategeko baravuga ko ubushinjacyaha bwanga gutanga ibimenyetso busabwa bigaragaza impamvu bwashingiyeho bubafungisha abanyamategeko b'abaregwa hari ibimenyetso bashyikirije urukiko bigaragaza ko abaregwa bari bagizwe abere n'inkiko gacaca zangara na mbazi ku byaha bya jenoside jenoside ni ibimenyetso bigizwe n'amapaje mirongo itanu ubushinjacyaha bukabishingiraho busaba undi mwanya wo kubisesengura kuko butabonye igihe gihagije kubera n'izindi manza buba buburana kubunganira abaregwa bakavuga ko ku ruhande rw'ubushinjacyaha iyo baba abagabo bagombye guhita basaba ko barekurwa kuko hari iby'urukiko rw'ibanze rwa kaduha rwabategetse banga kubyubahiriza bwari bwategetse ko bugaragaza dosiye yashyinguwe burundu n'ubushinjacyaha mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani itaboneka aho urubanza rwaba rugeze hose abaregwa bakemererwa gusaba gufungurwa bagakurikiranwa bari hanze ababunganira baravuga ko kugeza ubu mutabaruka na mugenzi we gahigi bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko abo banyamategeko bakavuga ko ibimenyetso ubushinjacyaha buvuga ko bugiye kwigaho busanzwe bubifite bwakabaye bwarabigaragaje ku bw'aba banyamategeko bakabwira umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyamagabe ko ibyo bavuga ntaho bihurira n'amarangamutima ahubwo biteganywa n'amategeko bibutsa ko ubushinjacyaha bufite inshingano zo gushinja no gushinjura abaregwa bariko mu bushinjacyaha ko ibyo bari gukora bugamije gutinza urubanza mu gihe abafunzwe bakomeza kuhababarira ku munyamategeko adiyeri mbanziriza wunganira gahigi aravuga ko yari yararekuwe by'agateganyo nyuma ahita yongera arafatwa arafungwa binyuranije n'amategeko aravuga ko mu kumufunga bamukuye mu bitaro bya kigeme biri nyamagabe aho yari arwariye yambaye sonde imufasha gusohora imyanda kubera uburwayi bwa porositate ubushinjacyaha bukavuga ko mu gufunga aba bagabo bombi nta tegeko na rimwe bwirengagije buravuga kandi ko bugifite igihe cyo gukora amaperereza bityo ko butagamije gutinza urubanza ku bw'aba banyamategeko gukurikirana abaregwa bidegembya nta shyano ryaba riguye na cyane ko nta wabashaka ngo babure butera ati nibabafungura ayo maperereza nashaka azakorwe kugera mu kinyejana cya makumyabiri na gatanu ariko amategeko yubahirizwe naho mugenzi we ntirenganya ati igihe haramuka habonetse ibindi bimenyetso byatangwa n'ubushinjacyaha natwe tugasaba ko urubanza rwigizeho ngo tubyisobanureho bivuze ko twazahora mu gihirahiro kuzageza ryari byateye umucamanza kujya kwiherera aza yanzura gusubika urubanza ngo ubushinjacyaha bubanze bumenye ibikubiye mu bimenyetso uruhande baburana rwagejeje mu rukiko yavuze ko ubushinjacyaha nk'umuburanyi ari uburenganzira bwemewe batorerwa n'amategeko kandi ko ababuranyi bombi bareshya imbere y'amategeko bwana pole mutabaruka yahoze ari burugumesitiri wa komini rukondo mu cyahoze ari perefegitura ya gikongoro nyuma ya jenoside hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatanu n'ibihumbi bibiri na rimwe nyuma yaje kuba umuyobozi w'akarere ka karaba ushinzwe iterambere ry'ubukungu kugeza mu bihumbi bibiri na gatandatu jenoside yabaye hari umugenzuzi w'amashuri muri komine rukondo muri jenoside baramutemye baranamusahura bamutemera n'umugore kuko yari yarashakanye n'umututsikazi nk'uko bivugwa n'abamutangira ubuhamya na nyir'ubwite ni mu gihe gahigi bareganwa we yigeze kuba umukozi wa komini ya rukondo ashinzwe imirimo iciriritse abazwi nk'abapuranto mu bakurikirana imanza zabo barimo n'abigeze gufungirwa ibyaha bya jenoside baniteguye kuzatanga ubuhamya uyu musaza wadusabye kumurindira imyirondoro ye avuga ko hari agatsiko k'abanyururu bari bafunganywe muri mirongo cyenda na karindwi muri gereza ya gikongoro kaba karahimbiye ibyaha mutabaruka njye nta myaka namazemo nafunzwe n'agacaca ndaburana ndatsinda nyiyagira ariko bansabye kuko nzavuga ko mutabaruka yaje murambi njye mutabaruka sinari muzi mbabwira ko njye ntabyo nzi kuri mutabaruka nta n'ibyo nakoze nta n'ibyo nemera nta n'ibyo nshinja n'abandi ariko bari bansabye kumushinja ko ngo yaje kwica umurambi kuko niho ntuye ndabahakanira muri gereza ibyo bintu byakorwaga biti byakorwaga hari inama nyinshi irimo witwa karegeya kubera kuyobora ni nazo ngaruka za biriya buriya baramubeshyira ko nabanaga mu nzu n'abantu b'abanyarukundo twabanaga muri gereza imwe nabo inama zabaga kugeza ubwo deregiteri igeze kuza kwamagana izo nama arabyiyama ngo nzashinje mutabaruka ko yaje kwica umurambi ayoboye ibitero mbabwira ko mutabaruka ntamuzi kandi ntegeze njya mu bwicanyi ntabyo najyamo iburanisha rirangiye mutabaruka yagize akanya ko kuganira n'abavandimwe be biganjemo abo bahoze basengana bumvikanaga mu magambo yo kumwihanganisha ku gifungo arimo kugeza aho bamwe bamubwiye bati tuzahora tukwibuka kandi ukomere ukomeze kwihangana ari nako amarira agwa ku bagore mu kwezi kwa cumi uyu mwaka nibwo ubushinjacyaha bwongeye kubura amadosiye yabo ku byaha bari baragizwe habere bo barega ibyaha byo kujya mu bitero byahitanye abatutsi mu cyahoze ari komine ya rukondo urubanza ruzakomeza mu cyumweru gitaha eka bugira ubusa ijwi ry'amerika ku gikongoro mu majyepfo y'u Rwanda hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kwa mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umutemeri w'ishavu n'ijosi umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu inshuti mukomeje kudutega amatwi mu kanya ni ikiganiro cy'umuziki hano ku ijwi rya amerika nje jeffrey mutagoma mwari kumwe kuri mikoro mbasezeho mbifuriza wikendi nziza
igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu amahomvu gace agasigaye ngo ni gake gake ok nse twemere barura karura natwe akarura tukamire reka nono ndumva yu bitagakwiye ndumva yu Let's spread love, yeah, one time, big time. We making love again, yeah, yeah. One time, big time. We making love again. This is what we do, do, do, do, do, do, do, do, do, spread love. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. Tutu. One bad energy keeps chasing. Nibwo mbona urukundo na